muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwongeye kwirirwa ni thomas kamirindi ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
twamuhagaritse twihweje amakosa yaba yarakoze harageze rero yuko asa n'ubatwara akazi agaca kwivanga mu tuntu two kuciye imbere aza guhanura ahandi agaca amande uyu ni umukenguzamateka Pierre Nizigiyimana ukuriye inama mpanuzwajambo ya komini shombo mu ntara ya karusi ku cyemezo iyi nama yafashe cyo guhagarika by'agateganyo hakizimana innocent ku mirimo ye y'umukuru wa zone nyarurambi ni amakuru amakuru tuyahere mu rwanda aho kongere ni ukuvuga inama nkuru mu rwego rw'igihugu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party imaze gufata icyemezo mu kanya gato gashize icyemezo cyo kujya mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha iyi nama yatangaje ko kandida wabo ari frank habineza perezida w'ishyaka rero Green Party umunyamakuru wacu i kigali eric bagira ubusa yakurikiye imirimo y'iyi kongere turi kumwe muri kuri telefone eric wiriwe nikose iyi nama niyo ikirangira yari irimo bande
ni inama yahuje abayobozi bakuru b'ishyaka n'abahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu turere cumi na tubiri kuko cumi n'umunani kuko ntabwo baragera hirya no hino mu gihugu kubera ko haracyabura uturere cumi na tubiri n'ubundi bataragiramo inzego ni uko bafata rero icyemezo cy'uko perezida w'iri shyaka ryabo frank habineza azajya mu matora y'umukuru w'igihugu
nibyo koko bamaze kwanzura ko ishyaka rigomba kuzajya guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu mwaka utaha wa bibiri na karindwi bemeje rero ko perezida w'ishyaka bwana frank habineza ari we uzahagararira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda kuri uwo mwanya mu matora y'umukuru w'igihugu gusa bagitangira bagitangaza ko cyangwa se bagishaka ibitekerezo by'ababyemera ko ishyaka ryajya guhatana kuri uwo mwanya abarwanashyaka bayo wenda bamwe batangiye baracyafite icyo navuga ngo ni iki ikintu cyo kutigirira icyizere cyangwa hari abavugaga bati ntayitinya itaruvutse birumvikana kugira ngo umuntu avuge atyo ni uko hari ishyaka n'ubundi riri ku butegetsi inkotanyi bagaragara ko ibaruta kubera ko ugiye no mu barwanashyaka wenda b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije baravuga ko bafite abarwanashyaka kugeza ubu ngubu bagera kuri miliyoni imwe ni ukuvuga ngo rero baracyafite n'umurimo ukomeye wo kugira ngo bagende bakore ubukangurambaga hirya no hino babashe kubaka izindi nzego n'abarwanashyaka bo kuba bashyigikira aya matora babashyigikira muri aya matora agiye kuza hanyuma se mu migambi bazashyira imbere bafitiye igihugu tuvuge nk'ibiri ikomeye iza ku mwanya wa mbere ni nk'iyihe
icya mbere bavuga n'ubundi nk'uko izina ryabo ishyaka riharanira demokarasi no ibidukikije baravuga ko bazimakaza umuco wa demokarasi bagashyigikira ihame ryo kureka abantu bagaterana mu bwisanzure nta kibazo ariko noneho bafatiye ku kibazo kiri kugaragara hano mu rwanda bavuga bati icya mbere na mbere nanone kigomba bagomba kuzashyira imbere ni uguca ikijyanye n'ubukene ubukene ngo buragaragara hirya no hino mu gihugu aho bamwe bagiye basohoka kubera ikibazo cy'amapfa mu ntara y'uburasirazuba n'ahandi hamwe na hamwe hagenda hagaragara ibyo bibazo by'inzara bakagenda rero bavuga bati no kurengera ibidukikije ayo mapfa ahanini yagiye azamo n'imihindagurikire y'ibihe hanyuma usibye perezida kagame ukuriye n'ishyaka rya fpr inkotanyi we yemereye ku mugaragaro abaturage ko azongera kwiyamamaza mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi iri shyaka green party rero niryo rya mbere riri mu gihugu ritangaje ko rizajya mu itora ry'umukuru w'igihugu ndibeshya
ntabwo wibeshya kubera ko ah, ahanini hara- hari icyo ah, bita ngo forumu cyangwa se mu- muri koalisiyo Mm.
ahandi ujya kumva ukumva ngo ah, nk'ishyaka iyi riza- rizashyigikira umukandida wa fpr inkotanyi bamwe wenda bakunze kuvuga ngo hari amashyaka ari mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi ni ukuvuga ngo rero mu buryo bweruye nk'uko bivuze n'ubundi ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ribitangaje Eh, gusa hadasigara iyo kwibaza ibintu byinshi nanone Ehe.
urabona mu mwaka ushize habayeho igikorwa cyo kuvuga ngo abanyarwanda batanga ubusabe bo- bwo kugira ngo bahindure itegeko nshinga Mhm.
bemerera perezida wa repubulika paul kagame uriho kongera kwiyamamaza kuvuga rero ngo u- ubusabe bwatowe cyangwa muri kamarampaka byatowe ku kigero cya mirongo icyenda n'umunani ku ijana Mhm.
icyo ni ikintu bari kwibaza bakavuga bati ese iri shyaka ntirishobora kuba bisa no kwigiza nkana gusa ku ruhande rwabo bavuze ngo ibyakozwe byarakozwe ariko mu muco wa demokarasi ibyakozwe bishobora gutanga ikinyuranyo bakaba batsinda Bi- biteguye gutsinda niko babivuga biteguye gutsinda kandi nk'uko babivuze bafite abayoboke miliyoni imwe rukumbi
ibyo ni ibintu nyine n'ubundi ugomba kugereranya bafite miliyoni imwe rukumbi baracyafite uturere cumi na tubiri badafitemo inzego bavuga ko badafitemo n'abanyamuryango uh, kuko n'ubundi nta- nta kigaragaza ko barimo gusa baracyagaragaza n'izindi mbogamizi bagenda bahura nazo Mhm.
bagenda bashyira ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi bivuga ko aho bagiye guterana mu turere mu mirenge bafiteyo abarwanashyaka ishyaka fpr inkotanyi ribabangamira bavuga ngo ah, baje kubatwara aba- abarwanashyaka noneho ukabona ko bafite ngo ikibazo cyo kuba bahohoterwa uburenganzira bwo kwishyira hamwe ubwabyo nabyo biracyari ikibazo umuntu yavuga rero ngo ni ukubitega amaso ibizavamo eric bagira ubusa ndagushimiye
nanjye ndabashimiye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho turahari noneho tujye mu burundi uyu munsi umukuru wa zone nyarurambi ya komine shombo ni mu ntara ya karusi hagati mu burundi yahagaritswe ku mirimo ye by'agateganyo fidel d'antoine nsabimana araduha inkuru irambuye mu nama mpanuzajambo ya komine shombo yakoranye kuri uno wa gatandatu inosa hakizimana umukuru wa zone nyarurambi imwe muri zone zitatu zigize komine shombo yabugujwe mu mabanga yiwe kanazi pierre claver musaneri wa komine shombo aremeza ko yahora arongoye zone nyarurambi yabogojwe hari umushinga zone umwe niwe twahweje ivyiwe nce usanga vyoba vyiza tubaye turamuhagarika kugira ngo nkumbure hamaza gusurugwa amakosa ahari hanyuma mu nyuma dusanze bikenewe tumure tumusubirize ubundi umukenguzamateka pierre nizigiyimana arongoye inama mpanuzajambo ya komine shombo avuga ko uwo yahora arongoye zone nyarurambi yahora akora ivyo atarekuriwe n'amategeko umukenguzamateka pierre nizigiyimana aratubwira imvo nyamukuru zatumye inosa hakizimana abogozwa mu mabanga yo kuyobora zone nyarurambi twamuhagaritse twihweje amakosa yaba yarakoze byavuye ku mutumba asanzwe abako uri muri zone nyene nyarurambi gukuraba ingorane zo ku mutumba gutatura amatati mato mato harageze rero yuko asa n'ubatwara akazi akaja kwivanga mu tuntu two kucimbiri aza guhanura handi agaca amande na cane cane ikosa ryabaye rinini cane yageze guca amande y'ibihumbi ijana amatubajije atubwira yuko muri komine ya- hashitse ibihumbi icumi umva umuntu ashobora ku- kwiha uburenganzira bwo guca amande ibihumbi ijana n'amafaranga menshi cyane na musitani adafite uburenganzira tyo twumva yuko yoba yarengeye inzego zi- zimukurira cyane So tukibagije abayaciwe barabitubwira baravuga ati twarahohotewe hanyuma dusa- turamutuma ko eh, biro ya conseil communale turamutuma ko turamubaza aravyemera hanyuma turamuha impanuro inyuma yaho inyuma y'indwi zibiri zaho duca dusanga yasubiye muri twa tuntu nyene acaja mu bintu byo gusatura amatongo amatora atuma ko abantu bene gusatwa amatongo turabaza umukuru w'umutumba nabo bafashanya avuga ati twebwe isatura ry'amatongo ntiturimenya tumva ngo yagiye gusatura itongo hama tubabajije atubwira ati ego turamutuma twaramutumye ko hanyuma tugaca tumuha amafaranga akavuga ko amafaranga y'urwagwa tuba tuti none umuntu amatongo misanzu abantu mu muryango yumvikanye irondera ababanyi bakaheza bakatora abashinga nayo ko atumba akababwira ati twashaka mudutunganirize hanyuma nimba babashimira akabashimira mugabo si chef de zone yaza gusatura amatongo kosa umujiji ku- muri zone yiwe hanyuma ashatubwira ko washoboye gusatura yashoboye kuhagenda kabiri ku ituru imwe bamuhaye ibihumbi mirongo ine n'umunani umva hose yagiye kabiri baca mu bihumbi mirongo icyenda na bitandatu turabaye ati none amafaranga yaca akora iki ati yaca yicara agatekera abantu bakanywa ibyeri bakanywa inzoga baga- bakitahira cyasanga rero kumbe yara- yaribagiye akako- akazi yajejwe jebwe zone ajejwe kugenzura zone agasekura musitanteri muri zone yiwe akagarira musitanteri kugira ngo ibikorwa by'iterambere bibandanye mugana ntashinzwe gusubira- gusubirira inzego abajije baba bahari baje guca gusatura amatongo abashintaye ku mutumba baba bahari n'abajezi bya bugorane bwo mu bucimbiri bwo mu ma- mitumba chef de zone misanzu yari igico rya musitanteri twatelefonye inosa hakizimana yahora ari umukuru wa zone nyarurambi kugira ngo agire ico avuga kwibogozwa ryiwe ariko ntiyashimirwagira ico abivugako ishombo mu ntara ya karusi hagati mu burundi fidel danton nsabimana ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika tujya rusha muri tanzania aho abaskuti bo mu gihugu cy'u- cya uganda batsinze amarushanwa yabahuje na bagenzi babo bo mu bindi bihugu bine by'umuryango w'afurika y'uburasirazuba ease uburundi ni ubwa kane u rwanda ni urwa gatanu umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru araduha inkuru
ugaruka rw'abasikuti b'abarundi akamweme n'ikose n'abo bataronse ikibanza ca mbere mu mahiganwa bahoramwo ahuze ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko kuri bo igikomeye nuko bahigiye byinshi ikindi bakanerekana akaranga k'igihugu bikamenyekana ko hatavugwa ibibi gusa canke ubwicanyi
twerekane ibara ryacu ry'uburundi bisubire rihungabane babone yuko mu burundi hari ibintu byiza kandi bishishana n'amatrapo murabona ingoma murabona impuzu z'abatambura inere imbega n'ibindi abasikuti na message de la paix turigishanya kwakirana n'umwe wese mu budasa bwiwe ukageza ukamwakira ukamufata hama ukamuganiriza nk'umuvukanyi wawe mugabo muri ubwo butandukane bwacu niho hari inguvu zacu amashurwe aberewe afise amabara adasa uwo mwigeme nawe yemeza ko bahigiye gufashanya ibikorwa ndetse bakamenya n'udukorwa turanga umwigeme kumbure bamwe batari bazi gukora uramenyana kubana n'abandi bantu atawinubana n'uwundi mukavanga amakulture mukagenda mukaramukanya mukamenyerana hari abana bashinga hacu usanga nko muhira baba batitekera muganga haye muragenda hamwe mugateka mukamenyana ari nk'ikintu gicafuye mukavuga ati reka umwe yabigire muka- mukagabura ibikorwa pana kubitanako ukamenya kwiyubakira namba ari dushe namba ari toilette ukayija mukonyene na bagenzi babo abasikuti bari bavuye mu gihugu cy'u rwanda ni nk'uko ubu ati twarize kwiteza imbere hamwe no kubana neza n'abandi tutababangamiye aya marushanwa cya mbere na mbere yubaka umubano hagati yacu yubaka umubano hagati y'ibihugu urabona twe twahuriye hano n'ibihugu byinshi nk'urubyiruko kwiyadapta mu bintu byose bidufasha kumenya ese ni hehe tuva ni hehe tujya nk'urubyiruko rwahashize tuzi ko akenshi bishoraga mu biyobyabwenge bakishora mu maraha mabi rero nk'ibi ngibi bidufasha kugira ngo umenye icyiza umenye ikintu kitakwangiza kandi kiguteza imbere nabashishikariza ko cyane cyane nk'urubyiruko cyangwa se abandi banyarwanda muri rusange bajya bakora ikintu ki- gituma kibabeshaho mu- mu buryo buta- butajenanye n'abandi cyangwa se mu mibanire myiza gakuba fideli arangoye abasikuti mu rwanda avuga ko igikomeye muri ayo mahiganwa n'inyigisho ari uko iyo misore n'inkumi yiyubaka ubwabo hanyuma nabo bakubaka ibihugu byabo iyo tuje kubereka ibingibi ni ukubereka ukuntu bagomba kwirwanaho kwirwanaho mu buzima busanzwe bagakura bafite disipurine bagakura bazi icyo bakora kwiteza imbere ari mu bwego bwa fizike mu- mu- mu- mu gihagararo mu bwenge ibintu byose mbese ikintu twakwita ah, iterambere rusange ry'umuntu ibi bifasha gutekereza cyane gutekereza ikintu cyafasha umuntu ah, gusubiza ikibazo afite banihangira umurimo tukamurinda ibyo byose bishukana abavuye mu gihugu cy'ubuganda nibo batahukanye ikibanza ca mbere hakurikira igihugu ca kenya abavuye mu burundi no mu rwanda batahukanye ibibanza vya kane na gatanu mu vyo bahiganywemwo mu kiringo c'indwi yose harimo ibijanye no kwirinda indwara zitandukanye nka sida n'izindi zica mu bihimba vy'irondoka ibijanye n'inyigisho z'umuhari wabo n'izindi nyigisho zo gukunda ibihugu vyabo iruhande ya y'ayo mahiganwa yari amaze iminsi abera yarusha muri tanzania ubwo rwaruka rwiyamiriza abanyapolitike barukoresha ku nyungu zabo rukabasaba nyabona kubategura imigambi y'iterambere kuko aribo kazoza k'ibihugu amahiganwa yo ku mwaka uza azobera mu gihugu cy'ubuganda pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
mbega fofa ko wikawusha ushaka kuvuga ko utambuwe Huwa. Eh, none nakubonye ushaka ngira iki Eh, ugira ni irya mbere ndakubona weyashira fofa reka kundi umutima ndamusaba si ebana jewe reka kungora nta mwanya nifitiye nibereye ku kazi Eh, nimba utagira icyo ukora raba uje hahandi nkajya wari ejo sha fofa Eh.
basi ndagusabye ureke kumaramaza muri aba bantu Niwe Nubwo basi wimaramaza.
twegere hajya hirya ndakubwire ibindi umbwira n'ibihiga durinde ko byose nari ndabyiboneye Eh, mugabo reka ndakumvirize Mm.
ngira ugira uje kuntumira wumviriza sha fofa Sa- bijya wabonye Mm.
nta kintu na kimwe kiri hagati ya twe na mese bizoza Uwe, utiki urazi ko utagira isoni weyashira fofa reka uri kuntumira.
kumfata nk'ikirofa jewe muhungu wa mutama basi mbwira indahiro iyo ariyo yose ushaka ndayirahira ndahiro wowe wapfuye kubona gusa twicaranye gusa hama utangura kwikeka ibindi bintu
gashareka Eh, none ko mbona wari witeretse amacupa Eh, bijya n'ivyo agirira abandi banyeshuri bose yigisha umviriza jewe yanyemereye kunyigisha ibiharuro acavuga ngo aranyotewe tugenda nyigishirize mu kabari hanyuma zirya nzoga wari witeretse eh, nizo zagutuma kumva ibiharuro neza Ahubwo ngira- ahubwo ngira wabibonye nabi Eh, nta maso jewe afise.
yanguriye ku kagusa ariko gashafofa Aho.
n'urukundo ngukunda ubona no guhemukira ajya amabizu nayo Mm.
wowe bitoye akaca gusoma basi ujya mugabo ntihari igihe umenga afashwe n'ibifu jewe hajya naramuhakije wowe arafatwa kandi jewe n'ibifuko.
abandanira Mm.
n'ibyo kunyigisha nzoteba ndabihebe Eh, kurashaka ubandanye Mm.
ibyo jewe ntacyo bimbwiye imana yarakoze kuba yaranyeretse uko umeze Eh, ariko gashasheri ibyo ushaka nagiye gusigura ko- byose ubigwije n'ubusa aho wavanywe muhira no kuza kumpenda jewe hoya Yeah.
nukusi ukubesha umviriza ndakubwire mbarira no ibyatwe nawe birarangiye mbese nikorera akazi oya shafufa ndagusabye umbabarire Eh.
ndagukunda cyane Mbisa.
shafufa ko kigenda reka kuri ya menyo y'abatwenzi Eh, urabona ingene bakura ngenda atana kimwe umbwiye gashafufa Reka genda vaho basi ngaho.
turaza gusubira uhejeje akazi si Ah.
byo none gasheri ntabyo zigenda ndabyiyumvira kandi ntugaruke kundondera ngaho ndagusabye nturare tutabonanye shafufa ndagutakambiye
mama angela Yahem, noneho si ugusoma gusa uno munsi wakiriye ko n'akaguru urabona urwo ruboho rwose
reka wa muntu Eh.
hari uwo bagisoma byinshi muri buno bukeye ni ukubera iki Hari ukuntu- ni ukuza turahenda umunwa nyene Mm.
ibyo guhaga nta bikirimwo
ariko nawe urakunda guca umwano nyamba uzosonze jo uno munsi ho eh murahaka none weho kuri iremye utevye n'ibiki nyambugiye kugura itabi ugira ngiye ku isoko eh yemwe ndiko ndayebayeba kugira ndabe ko bwokwira uno munsi nabuze na ya gacupa ntutse sinzi ko hari ayo ugarukanye ukamo sha emwe ubu urabiri Ego.
mugabo rimwe ryo ndariguha uratomboye kuko icyo naringiye kugura nakibuze Yeah. aho nyakugira inyuma n'imbere niho bavuze itararenga ntawe utera ingata urazi inyota nari imvise yampaye isuka reba shande beravuye kuzumba hiya ehe ndabira ingene yicako
utavumba Eh.
emwe gayi None- aho hari kera ashaka arataha muguzuye none yazikuye he?
iminota azoba atamukobokeye Ye, aha rero atimbitse mu vyari minati aha erega wa mugabo ntiyoroshe ba
ahubwo ntakomeye aho urazi izo zimudandahiye iyo zivuye ni ukuri ko imana atashoye inka eh oya n'umusaza afise ico atinya eh yokubaha ukagashora inka atari kubi emwe nawe uramubutsa eh ubu uwayiguze ngira zamaze kuyishikana muhira hemwe gayi erega aba bana baragoye hanjera nawe mwishwanje atazohava barira ku twabo kutumara gusa wowe kujya kuyihuta guca yimuka wibaza ko ari ibisanzwe
eh za nka zari minati ayagaburira nk'abana atanguye kuzirema isoko emwe gayi aho kurerera mwene wabo Eh.
agira atangure kurya impfuvyi none gabigabo wowe ko ari wowe uri umushinga ntahe kuri uwo mutumba Eh.
uzokwemera ryo abana urorera erega hanjera biragoye none nuko ko ari urugo bigoye.
rusigwa na murumuna we wibaza ko byoroshe kumubuza
sha biragoye barya abana nabo baracyari bato ngira baramutinya ntabahe ntuzi ko na rimina yari yamugerageje
husha ndakubarira je nzofuma ndondera ndaruzaniye yego sinshobora kwemera ko ivya ruminata bihera ndorera ukurondera inasenga nyene niwe yomushobora mugabo ari gitara agafata abaye mugabo ripujya nta muntu arimwe abana baraho barambabaje n'ukuri kwa muntu birababaje gose bazohava bagwa ruswi nyina yari yarabarondereye sha Eh, ndabiriya nizirija muhira iwe yayibagiye
ehe genda wisororera agacupa Mpereze nyakubwira ivyandebere Imana.
tuzoba turarorera iyo bija
shangazi utahe fufana ntaco yuko inyuma y'amafaranga zana waciye yarabaye ega kuyitwengera mwana wa mama Hmm, yahagenze Ah.
gute ahubwo no munsi ngira ngo natambuza akagomba ntumbarire sha ntihatana mfumuza ndagutahano ndihe na makeya ndabe yuko i- igihe uno munsi ryovamo ushaka kumpa umunyenga numpe naho ivy'amafaranga iwanje n'umugani none uvuye hehe ko utashe bwije usigaye mbwiye gushika ku mugoroba wapa imvuye muri antrenema Eh, eh, eh.
aha tumirije shampiyona ikomeye ihuza amashuri Emwe kaye.
urumva nta gahengwe wawe Eh, aho ndumva tugiye kurya kirori kweri Hmm? ha sha uzove kutatumara amazi gusa remwe turagowe mana yawe hasha nitwasindukira tuzoronka iyo duca ivyo mwovyubahuka birashika wawe niyera wewe yoca yiyahura kwiyahura gusa Ah, aguma atubwira ngo ntituze Shayiba ni- tumumare amazi ca ngaho ntahane shafofa numva ndushe iyo moto yawe atari dorine ntawe ndayijako Uwa, sha dorinde kugira ngo azosubire ku moto yawe aho yari hakubesha bizoca kure wa muhungu byagenze gute ubagiye kuzohora diza amaguru nk'abandi huwa byagenze gute ngo vyagenze gute ugira umuhundire n'ingena gukunda ubizi gute wewe kutari mu mutima wiwe reka sha simbe nka wa muririmbyi ngo wabatware yoba murwaye ha sha
huwa ibyo uravuga n'ibihiga fufu tinibikiwe uwo muntu yagutwaye dorine n'iyindi reka sha ryari nagiye ndamusanga mu kabari ari kumwe na profe bizoza ntumbarire bariko bikubitira za mushikaki ego kweri ntego Ha, umwana w'abakobwa ntadeka reka sha reka bari bicaye babiri gusa kwicara gusa Mhm.
mbega utavuga ko n'amabizu baza barashirako basha jewe aha narumiwe hewe gaye none ubajije dorine yakubwiye ngo iki ati reka sha reka reka ngo basigaye bakundana na profe bizoya reka naramuwajije arandahira mugabo jewe sinavyemeye biragoye kweri wewe wawe.
warabonye umuprofe aza kwigishiriza mu kabari sha ibyo bintu ni suspect reka Hasha, rihatari ni ukubikurikirana hagufi ntego izoza kumenga ntiyoroshe ku bakobwa ahubwo shaje uke- ya bosco we Eh, ari kuvyemera ahubwo shaje ukirinda gusaba iki zoza urandaba imigenderanire ya bizoza na dorimu ubacunge ku ruyeri ego sha nzogerageza mugabo nawe we uramfasha kuko kenshi mba nibereye ku kabumbu oya ntugire ubwoba na jewe ndamucungishije ijisho Ha, sha nsubiye kumufata rimwe gusa ni guca ubu.
ibyatwe nabo bizoba bihetse Oya- oya ka twizere ko atari ibyo
amabanga nihagira ico mbona nzokubwira Ego pe, zomfashe ko wanse kuntana rero ndirutse buriki Oya sha urira urira ndagutahane n'ubundi muratacona ariko ndakora ngaha
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
We been dancing. Like you know, I- oh, oh, eh. Oh, oh, eh, eh, eh. Oh, oh, eh. What I feel in my heart is true. What you see in my eyes, boo, is your cool. Totally, baby, I'm falling for you. In the head of my heart and body. Heart and body, baby girl, I wanna dance for you, yeah. I wanna dance for you, baby. And I know you're gonna dance for me, yeah. Gonna dance for me, baby. See, the love is very strong, oh, yeah. Very strong, oh. Me and you, we are very strong, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Diana, oh, Diana, oh. I wanna take you away. Diana, oh, my baby, oh. Yeah, me and you, girl, forever. Diana, oh, my love, oh. Diana, I wanna take you away. Diana, oh, Diana, oh, eh, eh. Diana, eh, eh. Baby girl, your body bounce. eh. Whenever you come around, oh. For my heart, you win the crown. eh. They can never let you down. eh. Make the fire catapult, oh. Make them take me to court, oh. Say we don't care, baby girl, I'm ready, oh. Eh, Baby girl, I'm ready, oh. I say I must to run your race, oh. Yeah, dance to your drum and bass, oh. Yeah, my love is up to date, oh. Yeah, baby girl, I wanna dance for you, eh. I wanna dance for you, baby. And I know you're gonna dance for me, yeah, yeah, yeah, yeah. See, love is very strong, oh, yeah, very strong, oh. Me and you, we are very strong, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Diana, oh, Diana, oh, I wanna take you away. Diana, oh, my baby, oh, yeah, me and you, girl, forever. Diana, oh, my love, oh, Diana, I wanna take you away. Diana, oh, Diana, oh, eh, eh, bam, bam, yeah, eh, eh. I sing for Diana. oh, oh, eh, I curse for Diana. oh, eh, eh, I dance for Diana. oh, eh, my love, my Diana. oh, eh, and Diana, make me curse. eh, Diana, give me life. eh, and Diana, give me joy. Diana, my woman, my everything. I say I must to run your race. oh, yeah, dance to your drum and bass. oh, yeah, my love is up to date. oh, yeah, girl, I wanna dance for you.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turagiye ku musozo w'aya makuru mbibutse gusa ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryo mu rwanda ryafashe icyemezo cyo kujya mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha kandida wabo ni perezida wa- w'ishyaka ryabo nyine frank habineza batangaza kandi ko ibyo bazashyira imbere mu byo bazashyira imbere bazihatira guteza imbere demokarasi no kurwanya ubukene bavuga ko bwugarije igihugu maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
See my Uganda.